na adventist world radio voice of hope so my people we don come for this our special program dem wey we arrange because of our woman dem for here so our sister dem dey sit down dey talk the matter of life woman to woman and our sister orji fume e dey for here again today now the happy woman na him still dey put him mouth e dey look all the area of woman life wey go fit make am happy so if you be woman and you dey there now you no dey happy you dey so so put am for jaw dey shake leg lis ten to this program so that you go hear wetin go make you happy as you go take take that word wey you hear put am for inside your life so when sister audie follow us talk finish today we go still continue to hear the word of god wey pastor ezekiel arebu dey bring come the storm of life na e still dey put mouth the number six wey dey the message na e go bring come give us today so and then we go take this song wey say one day at a time take end our program today my name na josephine my prayer na say today program go bless you well well in jesus name amen. we don come again o i greet everybody i greet everybody how na day how family how work as we dey talk am for this side how go dey go i hope say everybody dey fine we thank god once again we go still begin by prayer god we thank you as every day you dey teach us we pray say make you help us so that we go really really understand and put into practice everything when we don't dey hear in jesus name amen today wetin i wan talk about na health and wetin dat one mean how our body take dey okay abi e no dey okay we well abi we no well you know say one of the most important needs for any man body na to get good health because who get good health that person dey wealthy. So we go dey pray make God continue to dey bless us with good health. But as life be, not as we sometimes desire am, na so e dey be. And so we go really talk about this health, how to make sure say we dey in this good health. Many sicknesses dey when they affect human beings, but some common ones when they really dey affect woman breast cancer, ovarian cancer, cervical cancer, then all those issues when they connected to pregnancy, gynecological matters, then you can add depression and anxiety and many many others when we say i no go fit talk all of them. some of these diseases when they come meet us If it be say e just dey our blood If it just be say na our lifestyle na im dey introduce this disease to our body. Any which way when the thing be, e get as we go take take care of oursef When be say by God's grace we fit push this disease go far or we go find a way to manage dem. E get one adage say Prevention is better than cure. So sometimes e good to prevent this disease even before they come. So now we wan look make we see whether e get some kind small small things when we fit dey do for our corner to make sure say we dey in good health. Why we need to take care of this our health properly? You know say as women too we love our family we need to make sure say we dey alive long for ourselves and for our family. The very first thing when we supposed to do na to try to reduce stress for our body. This stress don lead to many things. Hypertension dey inside, unhappiness dey inside, depression dey inside, some people say this stress go come make them. dey eat eat eat eat eat eat eat before you know you come fat well well that one now go come cause another kind of disease for your body we need to reduce stress in trying to reduce stress we need to find a way to make our work easy we go dey think how to make sure say this work wey we dey do whether na for house o whether na for office so how we suppose to dey plan am in such a way say the work no go come overpower us and sometimes too no to say na so so work work work work work work work work na you go dey work say if you no finish this work today na me say heaven fit come fall we no suppose to dey do like that so we need to find a way to reduce the stress and to take care of ourselves. Sometimes this our health issue fit big because of lack of resources. Small thing when you suppose to try go hospital, you go say I no get time or I no get money. You fit no get the money but if you try gather that small money, you fit attack that thing that time when be say the thing go come become a big thing wey go come come swallow all your money. So make we no dey take money dey measure our health especially if that health matter just dey for beginning sometimes too na fear fear fear dey keep person before the actual thing i no wan go hospital make dem no tell me wetin i no wan hear e fit be say not even dey worry you as be say you even go hospital dem go tell you say ah this thing na simple thing but because of fear you no go carry yourself go hospital wetin no reach make water cure go come become wetin hundred injections no go fit cure so sometimes fear no go make us go hospital we we'll come leave these conditions undiagnosed for a very long time before you know e go come pass be careful some religion and some societal beliefs too no dey make women dey dey conscious of their health people go dey laugh and say abeg mm, na normal and yet e no normal so i don mention stress i don mention lack of resources make we no let money disturb us i don mention fear i don mention say make we no let matter pass be careful now i dey talk about religion or society make you no let their view influence how you go take take care of yourself because na you know yourself but the bad thing for some places even when you don know medical facility or medical alternative fit no dey hmm. na only god go help us for that kind situation so when e come to health na tough issues for many women but e get some kind things wen we fit do to help ourselves. Food, rest, friends and God. We go continue this one when we talk about self-care for the next topic. Thank you. Make we pray. God, we thank you. You know, say we be your children, your daughters when you love well, well. Lord, we dey pray. Make you bless us with good health inside our body and inside our mind so that we go fit do the things when you want us to do and we thank you because we know say you go really help us and you go heal us in jesus name amen. so my people we thank our sister fumeoji for wetin e follow us talk today wey e concern the happy woman me and you know say anytime wey mama sick for inside family that family dey suffer because na only mama na im be the gum wey gum everybody for the family together if mama die sef we dey see say e no go tey now suffer go too much for that family People go come dey beg the man make he go marry again and even when he marry again sef wahala go still dey because nobody be like mama for inside family because the matter be like this e good make every woman wey hear today program make we take care of ourselves so that we no go be people wey go come die come put our pikin dem for inside wahala come even put our husband for wahala you know say many of us dey think say e no dey really pain man if im wife die because e go see another woman marry but if you ask many of the man dem dem go tell you say e dey pain dem because e no get any time wey man don marry second wife when the second wife don be like im first wife so mama dem our sister dem make we take care of our body no because of fear no go hospital if you know say your body dey get as e dey do you no tell yourself say na you wan be the best mama for the world so you go work from morning till night night to morning nobody go give you challenge cup o guinness book of record e no get the one wey dem dey give mama wey work from morning till night and night to morning o so make sure say you sleep when you suppose sleep get up when you suppose get up the work wey no finish today tomorrow dey wey dem go take do am no do wetin go make you quick die you no go come dey to see your pikin dem turn to better people for life to enjoy the fruit of your labour i no wan talk pass o because everything wey sister talk so if una really look am all of us know say e touch us for body even me wey dey talk so e touch me for body so make we arrange ourselves o make we make sure say bad thing no happen to us i go give you telephone number for here so that if you wan call me talk for inside this matter you go fit call me or send me your text message or whatsapp message Our address na AWR Studio Annex, P.O. Box 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. I go take am again. The address na AWR Studio Annex, P.O. Box 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. Our telephone number if you wan call us na 0906 456 6385 make i take am again 0906 456 6385 you fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo awronigeria@yahoo.com make i take am again at awronigeria@yahoo.com we dey wait for your phone call we dey wait for your message make god bless you as you dey lis ten to the program. now we wan hear the word of god storms of life number six na we wan hear today so pastor ezekiel haruna arebu now they bring the word of god come give us so I beg, open your heart make you to hear the word of god. hear the voice of the lord hear his voice. My people are Salotuna, How na day today? I believe say God they take care of una as they take care of me. Now let him be person wey go fit take care of us the way no other person on earth. That is why they dey call her God, Jehovah Jireh. Na he dey provide. Na me una friend, Pastor Ezekiel Haruna rebel. We see they continue for our talk on how we go take manage the storm of life when e dey everywhere now. And I believe say the ones wey we don talk before, e teach you many many things and e don help you cope with some certain storm wey e come your life. Today, we go look at one example for Bible of person when e face storm and how e take come out from that storm before we go continue make we talk to god our baba god wey dey heaven we thank you na you no dey tire of our complaint you be our god we bless your name o oh. anytime we call on you you dey answer us na im make us see dey alive this time we wan hear from you na only you go fit interpret your word the way wey we go take understand am take do the way wey you want us make we do and make you touch our heart make we respond to this your love In Jesus' name we pray. Amen. As we talked on before, example of somebody when if he handle his storm, the storm not come swallow him, but through the storm he can come out victorious. Our Bible verse go be from the book of First Samuel chapter one verse six. The book of First Samuel chapter one verse six. That place come talk say when that person when they give a problem come make e heart dey bitter well well e come dey vex e come dey feel sorrowful because god close im womb dis story na story of one of di woman wey be say bible talk about almost every day people dey talk about dis woman especially wen e come to di issue of whether you get pikin or you no get pikin dis woman name na hannah your husband name na elkanah This ekana so e marry two wives. The one wey be the younger wey dem call pelina he born many children but hannah no get pikin and you know as e dey be no be only for nigeria na we dey see all this drama o oh. anytime wey hannah go touch she pikin eh, even if e dey cry make her your help am make e no cry pelina go tell her say abeg know how you go handle dat pikin o oh. anytime hannah wan send pikin message make e help am buy something e go say go born your own o oh. not my. you go take message take key all those things na wetin pelina come dey do and na uh, e come dey feel very bad because bible tell us say na god close im womb which mean no be fault of im own if na person wey be say e waka waka before e do abortion e come enjoy im womb just the way people dey talk today so e go know say okay na wetin i do myself now dey face this one now e no even get explanation those days nobody dey do test to show say eh, na dis thing happen bible say god shot him wetin he do god when god shot him na all those kind of question na hannah go dey ask god why e be say na me you come choose to shot him womb now see my mate see wetin he dey do me but how hannah come take handle that problem bible come tell us say e get the time when the family of elkanah dey go shiloh where dem dey go pray for jerusalem be like every year meeting dem come go if you read from verse nine of that first samuel chapter one, that day hannah come say today god this thing eh you go remove am from my head e come go one corner dey talk to god e no dey talk aloud but im mouth dey move another storm come come again from the pastor wey suppose encourage am he say hannah wetin you dey do for there you don drink this early morning Ha! e dey run from pelina e come run enter problem of uh, the priest again and bible tell us say hannah e no answer the priest rudely e still call her my lord i no drink oo oh. na so you go take handle storm may we start from the side of penina hannah we know dem no record for bible say hannah follow penina fight as e for be today e no do am or e come take babele take dey follow penina children to even the ex go like poison dem make dem die so that make penina be like am because e dey happen these days e no do am e handle am with cool mind because e know say god When he close him, womb e still get the power wey go take open e womb e come pray even when the priest dey accuse am say e drink he know say e insult di priest He for say na today The way wey e go take talk to am people go even say yes you know say na pepper eye you no know say person wey he dey vex he fit talk anyhow you don hear am say e drink before you dey tell am say e drink which one you dey say e talk to you anyhow Hannah not talk to the prisoner. He cool in mind. We don talk am before for this program say the best way to overcome problem na to calm down. If you bring your mind down, you go come hear from the one wey e high pass you. You go come hear from the voice wey e no pass you. Then when you take that one take do, you see say your life go come better pass as e dey before. When Anna come talk to God quietly, calmly, the priest come realize say this woman e get problem solution come come the priest come tell am say you go get wetin make you dey cry and bible still tell us say when the time come e really get wetin make am dey cry god come give am samuel that storm when e dey alive before god come remove the storm you fit contribute make your storm dey big you fit contribute make the storm dey small if you no take am easy the storm go wide if is not taken go fit swallow you but if you take am easy trust god rely on his promises you go see say the storm e go dey come down so my advice today make you be like hannah maybe you dey there so you never get pikin for years and people dey laugh you be like hannah the storm go soon dey over in jesus name make we pray our god when they heaven we thank you Now you be god when all they fail you never fail before I beg, make you touch that woman when the crown told you for fruit of the womb May you remove that storm so that i go praise your name in jesus name we pray amen. so my people we thank pastor ezekiel arebu for the word of god wey he bring come give us today so god go help us bless am well well for all this plenty example wey dey inside bible wey dey show us every day by day true true e no get any woman for church wey never hear this hannah story e no even get any woman wey no dey go church wey never hear this story because many of these pastors now if dem wan make woman come church dem go talk say come carry your samuel so that all those one wey never born since dem go quick quick come the program now this uh, anna story na story wey dey for all of our life every day by day because even today we dey see woman wey dey for marriage e never born and many man once that kind thing happen one two three years the man don dey look outside he don go put leg for outside before you know he don marry second wife like elkanah do for inside this story so and any woman wey don pass this road go know say wetin pastor ezekiel talk today so na true even if you never pass the road you dey see this kind wahala for your area and you dey know say na true who no get pikin eh you no dey fit send another person pikin message o oh. because as you dey call the pikin sef im mama go dey call am make e enter house some go even talk say you know wetin make the woman no get pikin make my pikin come dey go her house now make e come touch my pikin one kind make my pikin e come die so all those bad bad things dem na na see and true true when you read bible you no go hear say anna quarrel or fight any day because of this kind of wahala the thing wey anna do na we dey beg all our sisters dem wey dey this anna condition make una do pray by yourself leave all these prophets dem go pray by yourself eli dey there o anna no tell eli wetin im problem be only anna enter church dey pray im own prayer so you sef enter church pray your own prayer because this prophet and prophet wey una dey go meet so many of them the hand wey dey put for una head the water wey dey give una drink na dey even spoil una matter more more because una no know where this prophet dey for come no be every person wey dey call god name na know god o so abeg go pray your own prayer by yourself so that god go answer you we dey serve the god wey still dey do miracle as he do for anna he go do for you just trust god get faith do wetin anna do and you go see wetin god go do for you by his grace and mercy we no wan talk the program pass o tomorrow we go come again with another program Remember to join us. Until that time, we pray say God will bless you and keep you in Jesus' name. Amen. Our address na AWR Studio Annex, PO Box eighty 84, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. I go take am again. The address na AWR Studio Annex, P.O. Box eighty four, DSC Post Office, Warri, Delta State, Nigeria. Our telephone number if you wan call us na three eight five. Make I take am again Zero zero nine six six six four five three eight five you fit use this number send us text message or you fit even send us whatsapp message but if na email you wan write to us our address na awrnigeria at yahoo dot com make i take am again awrnigeria at yahoo dot com we dey wait for your phone call we dey wait for your message make god bless you.